iyi radiyo mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu kiganiro agasaro kaburaga k'uyu munsi turakira abantu batandukanye bashakisha ababo abana batamenye ababyeyi babo kuva bavuka ababyeyi bashakisha abana babyaye hanze abashakisha abavandimwe babo abahunganye n'abahunga bakajya mu cyahoze cyitwa zayiri na n'ubu bakaba bataragaruka abari masisi mutega amatwi abahungiye ikaragwe hafi ya rwicanzige abanyuze ku ruhuha bakaba bari burundi abajyanywe i burayi n'abagiraneza abo bose mwataramanaga mukizihirwa abo mwakinaga mugaca imigani mukarikesha none ubu aho mwirirwa hakirirwa irungu mu gasaro kaburaga turabafasha kubashaka
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona
mbanje kwakira salama muhawe n'imana utuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kigarama mu kagari ka kigarama yatandukanye na musaza we witwa niyo murezi musafiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri basigaye ari imfubyi mama wabo witwaga uw'ababyeyi amina amaze kwitaba imana ndarangisha umusaza wanjye witwa musafiri niyo murezi byagenze gute kugira ngo utandukane na musaza wawe twasigaye turi imfubyi dusigara ari umwana nyine wari mutoya yari afite nk'imyaka ibiri noneho kugira ngo ntandukane nawe bamuvuraho kuko nanjye nari mutoya ntabwo nari kubasha kumurera tumujyana muri oruferina i masaka iyo uvuze mu mujyana nawe waramuherekeje muri oruferina i masaka yego yego naramuherekeje wajyanye ninjye nawe wagiye muhetse najyanye na musaza wanjye wari mukuru yitwa bahati surayimani noneho kuko ari njye wari umuhetse njyana nabo Ah, tujyanye n'undi mugabo witwaga leonard nsengiyumva ubu leonard nsengiyumva yaraduherekeje muri oruferina kuko yari ahazi yarigeze gukorayo yari aduherekeje kugira ngo tubashe kumugezayo bamwakire ni mwebwe mwijyanye ku bwende bwanyu ntawabagira inama yo kujyayo mwarabuze muti reka umwana tumwijyanireyo turebe ko bamwakira mwarabisabye twebwe ngewe na musaza wanjye n'uwo mugabo wari uduherekeje n'umuryango wari wadusigaranye kuturera nitwe twafashe icyemezo dushingiye ku nama y'uwo muryango wari wadusigaranye bansaba ndetse babisaba na musaza wanjye ko twareka umwana bakamujyana muri oruferina kugira ngo natwe tubashe gukura ndetse nawe abashe kurererwa hariya kuko nta bundi buryo bwo kumurera bwari buhari twagiriwe inama n'abo bavandimwe n'inshuti bari bahari icyo gihe mwari mutuye hehe twari dutuye i remera mu nyakabanda ya kicukiro niho twaturutse tujya kujyana umwana mumugejejeyo mwamuhaye nde ninde wamwakiriye ngo uraza kumbabarira kuko ntabwo ndi gupfa kwibuka amazina yabo neza Ntacyo ariko bitwaye.
icyo gihe abana bakirwaga n'umukuru wa oruferina uwari uhagarariye oruferina hari hariho serivisi y'umuntu wakira abana ariko binyujijwe ku muyobozi wa oruferina Mhm.
icyo gihe rero hari we- waragendaga ukagera kuri resebusiyo ugatanga ah, amazina cyangwa se ugatanga dokima zigaragaza ko umwana ari imfubyi noneho mukakirwa kuri resebusiyo noneho ushinzwe oruferina akakira uwo mwana umusaza wawe musafiri umusigayo urataha gutira umuhe mwaka hari nko muri mirongo icyenda na kabiri kuva icyo gihe kugeza ubu amakuru wamenye y'aho yaba aherereye ni ayahe
kuva tumusize muri oruferina batubwiye yuko umugiraneza wamutwaye ari uwo mu gihugu cy'ubufaransa
ninde wabibabwiye babibabwiye mu wuhe mwaka ibyo ibyo babimbwiye muri mirongo icyenda na kabiri bishyira mirongo icyenda na gatatu usubiyeyo kumusura kuko nyuma y'uko tumugezayo naramusuye nk'inshuro ebyiri ubwa gatatu nsubiyeyo ndamubura bambwira ko hari umugiraneza waje ashaka umwana wo kurera w'umufaransa bakamuha uwo mwana nyine we ahitamo gutwara uwo mwana hanyuma se mujyanye uwo mwana mwasize imyirondoro yanyu n'aho mubarizwa oruferina yari izi aho mutuye yego yari ihazi batubajije aho dutuye muri icyo gihe turahavuga barahandika ngewe icyo gihe nari ntuye muri kicukiro nyine aho mu nyakabanda aho nari nasigaye musaza wanjye nawe yari atuye i remera aho bitaga ku giporoso yego ntabwo ndi bwibuke neza nimba nawe baranditse aho atuye yego ariko ngewe nk'uwari ujyanye umwana muturukanye aho twari twarashyikiye hari mu nyakabanda ku kicukiro ibyo ndabyumvise kandi icyo nshaka kumenya ni uko waba ari wowe cyangwa se musaza wawe cyangwa se uwo muryango wabareraga niba hari umwe muri mwebwe wamenyeshejwe na oruferina y'Imasaka ko musaza wawe musafiri hari umuntu uje kumutwara hari urupapuro mwasinye mwashyizeho umukono rwemera ko uwo mwana mu mutanza ahawe undi mubyeyi umurera oya twebwe urupapuro twasinye ni urwo twamusize muri oruferina ariko igihe uwo muntu yaje kumutwara ntabwo babitumenyesheje ngewe nasubiyeyo ngiye kumureba ndamubura bambwira ko umwana yamaze kugenda mu bufaransa ariko uwo muntu wamutwaye ntabwo nigeze mbonana nawe nta n'ubwo nigeze musinyira sinyiwe na oruferina ariko nibyo nshaka kumenya oruferina nta burenganzira ifite mbere y'amategeko yo gutanga umwana ufite umuryango uwo muryango utamenyeshejwe ntabwo bibaho nicyo nshaka kumenya aho ngaho yego reka mbyibuke neza aho ngaho tukiri kuri oruferina tumujyanye baratubajije ngo ese nihagira umuntu uboneka kuba yamurera twemera kumutanga igihe kingana iki yego nibuka neza ko twavuze ngo nibura umuntu uzamurera yamufata imyaka itanu ariko akazamudusubiza cyangwa akajya agaruka mu muryango kugira ngo atazayoberwa umuryango urumva rero icyo nakubazaga ni icyo ngicyo urwo rupapuro mwahavuyemo rusinye mwemeye y'uko oruferina y'Imasaka ishobora kuzashaka umubyeyi wamurera mwahavuyemo rusinya yego twararusinye ariko ntabwo baruduhaye twarasinye gusa hari ibitabo twasinyagamo ariko nta kopi bigeze baduha kuko bari bambwiye ko najya ngaruka kumusura noneho mu gihe ataragenda najyaga kumusura ariko nyuma y'uko agenda ntabwo twongeye kubona amakuru kuko nta n'urupapuro twari twarakuyeyo ibyo birahagije birumvikana icyo nagira ngo umenye kandi nshyire ku murongo ni uko mwebwe nk'umuryango mwemereye ikigo cy'imfubyi cy'imasaka k'umwana aramutse abonye umuryango umurera wamufata ibyo ngibyo igihe mwabyemeye ubwo niko byagombaga kugenda ubu tugeze mu bufaransa niho umwana yagiye waba wibuka umuntu wo muri icyo kigo izina se wakubwiye ati umwana ari mu bufaransa bakubwiye aho aherereye bakubwiye gusa ubufaransa nta nta foto bakweretse y'umubyeyi wamujyanye nta kintu bakweretse icyo gihe bambwiye ko yagiye mu bufaransa n'umujyi barawumbwira ariko kubera intimba n'agahinda nagize uwo munsi ntabwo nabashije gufata uwo mujyi kuko hahise habaho jenoside noneho sinabasha gusubirayo uwo mujyi narawibagiwe ntabwo nywuzi n'ifoto icyo gihe nari narabwiwe ko ninsubirayo bazampa amafoto y'uwamujyanye bakampa n'uwo mujyi yagiyemo jenoside yakorewe abatutsi ihita iba sinabona uko nsubirayo izina izina ry'uwari wambwiye ibyo yari umuyobozi w'ikigo witwaga marilene ntekereza marilene ntabwo nibuka neza izina ariko ndonye uwo marilene ni umunyarwandakazi
yari umunyamahanga yari umuzungukazi
ntabwo ari uwo ushobora kuba utekereza ko ari mariyeta
ehe ni mariyeta ni mariyeta ni mariyeta parudo mariyeta garuburu yego mariyeta icyo gihe niwe wayoboraga hariya ni nawe wambwiye gutyo ambwira ko umwana yamuboneye umugiraneza yamujyanye ariko arambwira ati genda uzaze uzanye ifoto yawe natwe tuzaba twarabonye amafoto ye n'umujyi bamujyanyemo uzagaruka tubiguhe mu gihe nari ntaratwara iyo foto ntarasubirayo ngo bampe aderese nyazo y'uwamujyanye nibwo jenoside yakorewe abatutsi yahise iba sinabona uko wongerayo hari agafoto gatoya byibuze kamwe waba ufite ka musaza wawe oya ntako mfite izo nari mfite n'izo bampaye ngeze muri oroferina agihari muri jenoside barazitwitse ntayo tugifite
hari izina rindi mwajyaga mwita musafiri hari izina rindi mwatanze mu mazina mwatanze muri refinari mwatanze gusa niyo umurezi musafiri cyangwa hari irindi mwatanze oya nta rindi twatanze twebwe twatanze niyo murezi musafiri kuri niyo murezi ntabwo nibuka neza hashize imyaka myinshi ishobora kuba niyo murezi cyangwa niyo muremyi ariko nibuka niyo murezi irindi ryo nta rindi yari afite amazina ye yari ayo ngayo nta rindi yari afite kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ka musaza wawe ufite
ntako nigeze menya nyuma ya jenoside nagerageje gusubirayo ngo nkurikirane ndetse wenda ndebe ko nabona n'izo aderese nsanga oroferina ngo muri jenoside barayisahuye amadokima yayo barayatwika sinabasha kubona umwirondoro sinabasha kubona amakuru na nyuma yaho nza kujya mu kigo cy'abaparoti hano i gikondo bambwiye ko umuyobozi ukiyobora yakoze i masaka nawe ngezeyo nsanga nta makuru afite nta kindi kintu nigeze nongera kumenya aho twashakishirije hose twarabuze urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga tugiye kugerageza gushakisha musafiri niyo murezi ngaho rero ukomere amahoro y'imana yego murakoze cyane namwe imana ibahumvishe
agasaro kaburaga
nzisabira welax atuye mu mudugudu wa karangiro akagari ka cyangugu umurenge wa kamembe mu karere ka rusizi amaze imyaka makumyabiri n'itanu atandukanye na nyirarume witwa nsabimana kaniziyo mwene ruhara tarshis na mukangwije felicita nifuza kumurangisha kubera ko twaburaniye muri kongo mwaburaniye he muri kongo ahantu hitwa tingitingi byagenze gute kugira ngo mutandukane bararashe turatandukana ariko ngewe najyanye n'umugore we natwite n'umwana witwaga dani hanyuma wugaruka mu rwanda nyokorome aragenda ajya ahandi utazi
sinamenye aho yaciye aho ngaho kuva icyo gihe muri mirongo cyenda na karindwi na n'ubu ntabwo urongera kumenya amakuru ye usibye umuntu wahungutse akatubwira ngo akavuga ngo ko yamubonye ariko twebwe kuva icyo gihe sinuko ari mu buhe mwaka ariko ntitwonye nta kanundi twe tuzi aho ari yavugaga ko yamubonye he sinibuka aho aho yavuze yamubonye ariko nibuka ko yavuze ko yamubonye kubera ko yarebye mama wacu uyu nsabimana kaniziyo ni iki kimuranga cyatuma tumumenya cyangwa se cyatuma nawe yiyumva akumva ari we koko ushakisha yari afite imyotso mu mpanga uretse iyo myotso ni iki yakoraga yakoraga akahe kazi ku buryo n'uwamwumva yamumenya yari umusirikare bwa habyarimana
yari afite irihe peti yari kapurari waba wari uzi kompanyi yari arimo icyo gihe sinyizi nari nkiri umwana ngewe nari mfite imyaka nigaga mu wa gatanu wari ukiri mutoya birumvikana hanyuma uwo mugore we washoboye gutahana nawe n'uwo mwana we bari aho bameze neza bari amahoro reka da, bose bose baraheze bose baraheze umwana we ariko abana be bombi barapfuye oh komera Eh, umwe umwe yapfuye mbere undi yaravutse nawe ahita apfa bose baguye aho tingitingi Eh, hanyuma se nta n'umwe usigaye mu bakomoka kuri kaneziyo nsabimana nta n'umwe usigaye nta n'umwe usigaye ubu se aho ngaho i kamembe ubana n'andi mbana na na bashiki be na bashiki be ba ba- batatu rero bahari hari mama hari mama wacu uba mu rugo hari- mbese iwabo kwa nyogokuru hakaba n'undi ushatse aho bita kurwara ariko hari n'undi hari n'undi w'umwana ari muri kigali none nagira ngo umbwire nzisabira ni iki cyatumye uza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha nyokorome Nsabimana Kaneziyo yarankundaga cyane yarayansezeranyije ko kun- kunshyira mu ishuri nkiga nanjye numva atashye mbese numva namushishikariza gutaha kubera ko bashiki be barahari bose nta n'umwe bose baracyariho na na mukuru we aracyahari yari afite mukuru w'umwe werarisi nzisabira ndagushimye cyane kuba waraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga kandi ngushimire kuba warategereje ko tukugeraho tukaguhamagara tukaganira ugashobora gushakisha ah, nyokorome ah, kaniziyo nsabimana ndagushimye cyane kandi nkwifurije amahoro y'imana urakoze
agasaro ka buraga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga sindambiwe fani arashaka kumenya aho umukobwa uh, witwaga kobwa aherereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane papa we yamushigiye uwitwa ribenzi uyu ni umukanishi i kamembe mu karere ka rusizi papa wa kobwa yarahunze ajya muri zayire agwayo uyu mukobwa kobwa ni mwene se wabo wa sindambiwe fani wari igisekeramwanzi muri mirongo cyenda na kane ariko yavuze ko atazagoheka atabonye kobwa sindambiwe fani yavukiye mu cyahoze ari cyangugu imururu ahitwa imurangi akaba mwene sindambiwe apolinera ndashakisha mushiki wanjye tuvukana ku- tuvukana kuri ba papa bamwita kobwa niko bamwita noneho twari dutuye imurangi hariya i- i- mu- ica- ahahoze ari eh, icyangugu ubu ngubu baka- bakaba bahita mu karere akarere ka rusizi Eh, noneho rero uwo mushiki wanjye duherukana rwose nko muri bibiri bibiri bine gutyo bibiri kuko intambara yabaye imaze kuba twebwe tukijya muri kongo tumaze kujya muri kongo noneho papa noneho wehe papa we agiye amusigira umugabo witwaga ribenzi i kamembe amaze kumusigira umu- witwa ribenzi twasubiye tugiye kubura tuvuye muri kongo tuza kuburana isambu kuko papa we yari amaze nyine yari amaze kugwa aho ngaho imururu bamutwaye ntiyisongeye kugaruka tujya kuburana isambu tujya kuburana isambu aho ngaho niho twahuriye kuva icyo gihe sinongeye kujya kubonana nawe rero basi tujye kubaza ribenzi ribenzi aratubwira ngo yashatse kigali basi rero mu- kuva icyo gihe kugeza amagingo agasinzigera naramubuze burundu burundu kugira ngo byumvikane muri mirongo cyenda na kane reka tube ariho duhera mutuye i kamembe yego nyuma murahunga mujya muri kongo yego kobwa niba numvise neza mwamusize kwa ribenzi Eh, kwa mashusho kwa ribenzi mugaruka muvuye muri kongo papa wawe na mama Eh.
wawe mwaragarukanye bose twaragarukanye papa na mama turagarukana tugeze imururu papa baramutwara bamaze kumutwara nahise muburira aho ngaho sinongeye kongera kumubona nagumizanye na mama mama niwe utekeye kumukwizana amagenga ye ni ukuvuga ko kuva icyo gihe nta makuru ya papa wawe uzi Eh, kuva icyo gihe nta makuru ya papa wanyuze rwose nahise mubura kuva icyo gihe hanyuma muza kuva imururu mujya i kamembe mujya kwa ribenzi gushaka kobwa Eh, tujya kwa ribenzi gushaka kobwa mwarahamusanze byagenze Oh.
bite Eh, kobwa twaramusanze tugiye no kuburana isambu yari imururu kobwa yari ahari Mhm.
kuva icyo gihe twava kuyibura twava kuyiburana kobwa twahise tumu- twahise tuburana uku nguku biba birarangiye kobwa se hari uruhare yaba yaragize mu kubafasha mu kubashyigikira kugira ngo ayo masambu muburana muyabone nawe ubwo yari akiri mutoya ntabwo ntabwo wabigizemo uruhare runini cyane yari uri benzi witwa ngo ni nk'umuryango kuko yari afite kobwa ibenzi nawe cyangwa tukimara kuyiburana noneho nyine bazi no kuyigurisha yahise avanaho amafaranga amaze kuvanaho amafaranga aragenda amaze kugenda biba birangiye uko nguko agoma ikamembe n'umukanishi noneho na kobwa tubaturanye uko nguko twajya kumubaza akatubwira ngo ngo ntabwo ngo ngo ari i kigali ngo nimukambaze ibintu nk'ibyo ngibyo birarangira ufite imitamo kwifashisha ijwi rya amerika kugira ngo rizamfashe ndi ko namubona ariko mbere y'uko uza ku ijwi rya amerika wigeze witabaza n'inzego z'ubutegetsi bw'u rwanda kugira ngo ubaze aho umwana w'umukobwa aherereye kubera ko kugira ngo umukobwa w'imyaka cumi n'umwe umubure hanyuma nubaze wari umushinjwa kubwira ngo yagiye i kigali umwana w'umukobwa ko yagombye kuba ari ku ishuri yari kujya i kigali gukora yiki nyine urumva icyo gihe natwe tukiri abana tutuma tumaze gukura nibwo natangiye kujya mbaza mama nkamwira nti mama ariko koko tuvugisha ukuri wambwira imiryango y'iwacu nanjye nkayishaka nkamenya ahantu iherereye ko ubona tumeze nkatwe turi gukorera twenyine arangira nka ni imiryango y'iwanyu papa wawe bavukanaga bavukanaga ari abapapa babiri none ariko uwo bavukanaga yaguye muri kongo ari we nyina isa wakobwa na nyina wakobwa ntabwo bigeze bagaruka afite na musaza bita agaseka nabo ntabwo bagarutse baguye muri kongo noneho rero nawe papa wawe imururu uko byagenze nawe urabizi neza rukiri umwana rero nta kindi kintu nagusubiza ubu umuntu usigaranye wenyine wabasha kumenya ni kobwa wenyine uzamushake uri kuzamubona nuko rero basi rero mubashije mamati yabaga kwa ribenzi tugeze kwa ribenzi ribenzi aratubwira ati igihe icyo uhamya neza si ni uko yaba agiye i kigali cyangwa se abatari i kigali akaba yarashatse kimwe muri ibyo ngibyo ntimuzongere kuza kumbaza iryo kobwa mama rero agira n'umuriro ukuntu ribenzi yari amaze kumurya amafaranga y'iyo sambu arangira ati muzajye kumubaza cyangwa mutamubaza muzamwikorere biba birangiye uko nguko rero niyo mpamvu nanjye naje ko tuzakoza mu rwanda abayobozi b'u rwanda ahubwo nzifashishije ijwi rya amerika nimubona azashima imana ubwo nyine nta kundi uwo ribenzi wambwiye mu kanya ko ari umukanishi aracyakorera aho ngaho i kamembe aracyakorera i kamembe rwose wenda nabona agezemo mu zabukuru yenda mu zabukuru ufite nimero y'uwo ribenzi ushobora kumpa nimero ye nkamwihamagarira nimero yiwe ntabwo nyifite ahubwo ushobora guhamagara kuyishaka ikamembe naba kuyishaka ikamembe nkazohereza kuri ya nimero yindi bari bampaye mu mutangabutumwa mwayishaka nkayibona uko byagenda kose waba wumva ijwi rya amerika muri kano kanya ziri benzi uwo mukanishi ikamembe akaba amuzi akaba yaramubonanye n'uwo mwana w'umukobwa witwa kobwa akaba azi irengero rye yadufasha kugira ngo tumenye aho uwo mwana aherereye niba koko yaragiye i kigali gushaka akazi cyangwa niba yagiye i kigali gushaka umugabo ibyo nabyo tukamenya aho ukobwa aherereye kugira ngo tumuhuze n'umuryango we sindambiwe fani ndagushimiye cyane niba akobwa akumva muri kano kanya birumvikana umaze igihe kirekire umushakisha akobwa nta muryango nawe afite ari se na nyina mbwiye yuko baguye muri congo nagira ngo niba akobwa akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira mubwira iki kuri ku mutima mbere uko turangiza ufite na segonda mirongo itatu
ni ukuri kose niba nyumva ndamukumbuye ndamukumbuye si yabyumva umuntu weho kumubona ni njyewe aho ari hose yumve ko tumusuhuza mama nyangira uwo asanga aracyahari rwose arahari arakomeye nawe rwose twifuza kuzamubona nta kindi kibazo dufitanye ni ukwifuza kumubona gusa nka mushiki wanjye ndamukumbuye cyane ngaho rero ukomeze ugire amahoro y'imana utegereze ugire amahoro y'imana murakoze cyane kandi namwe mureba umugisha
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona dukomeje gushaka abana baburiwe irengero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine uwitwa mutuyimana yari igitambambuga yahunganye na nyina witwa gisura ikitegetse akaba mwene zirabumba asumani sadi asumani sadi atuye mu karere ka ngoma mu burasirazuba bw'u rwanda ahahoze ari muri kigarama uwo mwana dushaka papa we yitwa jovite gashirabake gashirabake avuga ko yasize ikitegetse atwite akajya ku rugamba umwana we n'umugore we bahungiye muri tanzania baturutse ahitwaga gasetsa muri kigarama aho ni mu cyahoze ari perefegitura ya kibungo ndashakisha umwana umwana wanjye yabuze icyenda na kane bakoresheje tanzania na tanzania hanyuma bambwira ko ngo aba ahantu hitwa kamacumu kugira ngo uwo mwana mutandukane byagenze gute yamaze atwara nyirakuru nyirakuru bamaze kumwica mu ntambara umuntu aramufata aramuhungisha ahita ajyana nawe gutyo hanyuma se nyina umubyara ari hehe nimubyara nawe numva bavuga ngo ari tanzania ariko sinzi niba ariho nawe namaze nabuze amakuru yabo bose yitwa gisure kitegetse icyo gihe ngo ntabwo nari mu rwanda icyo gihe wowe wagarutse mu rwanda ryari nagarutse mu rwanda nari ndi mu kazi nagarutse nagonye intambara yabaye intambara ishimara kuba twari tuhaguruka tuhita tugaruka mu rwanda nari ndi mu ishyamba ubwo rero wari umusirikare w'inkotanyi ugeze mu rwanda ntabwo wigeze uvuga uti reka nyarukire ikibungo ndebe aho umwana wanjye n'uwo twamubyaranye babaherereye ikibuno yagiyeyo bahita bambwira amakuru ko yambukanye bambutse gutyo hanyuma njya gushaka famiye y'umukobwa y'umudamu nyine nyina w'umwana usanga nabo amakuru bafite batazi nawe icyerekezo cyaho baba baherereye hanyuma nza kubaza umuntu niba wari warahunze nawe ambwira ko yigeze kubabona ngo kamacumu akaba atazi amakuru yabo ni ukuvuga ko bo bahunga bazamutse iyo ruguru za karagwe nyirabagiyo za bukoba ntabwo bigeze bambuka ngo bajye muri izo nkambi zari muri tanzania hepfo aho ngaho bahise bakomeza amakuru bahise bakomeza ko uwababonye wabonye kamacumu none hashize imyaka makumyabiri n'umunani gashira bake hashize imyaka makumyabiri n'umunani uyu mukobwa wawe muri mirongo icyenda na kane yari afite imyaka ingahe yari afite umwaka umwe cyangwa afite imyaka ibiri ashobora kuba amakuru mfite ashobora kuba yarasinye ngo imyaka ibiri cyangwa itatu yari afite imyaka ibiri imyaka ibiri ubu rero afite hafi imyaka mirongo itatu nta makuru ye wongeye kumenya yandi nta yandi yongeye kumenya na nyina nta makuru ye wongeye kumenya ntayo rwose ariko bariho ntabwo bapfuyeho amakuru mfite bambwira ko bariho ayo mfite ishobora barapfuye nyuma ariko bambwira ko bariho icyo gihe wamuherukaga yamubwira ko ari mu ishuri yigaga i bukoba yigaga bukoba ayo makuru ni aya kera ariko nayo ryari yaheruka ryari amakuru ya nyuma ufite nka bibiri n'icyenda bibiri n'icyenda bibiri gutyo urabashaka bombi urashaka umukobwa wawe na nyina cyangwa urashaka umwe muri bo ndashaka umwana urashaka umwana nyina ntabwo mushaka urashaka umwana nyina ntabwo umushaka none se ko udashobora kubona umwana utabonye nyina bizagenda gute nyina nawe ndamutse mubonye zamubaza amakuru byaba byiza ko tubasha kumenya amakuru yabo bose ariko cyane cyane impamvu nyamukuru ni uko namenya ko umwana wanjye ariho akiriho nawe akamenya ko afite yagiye ari uruhinja urumva ko yagiye ari uruhinja simuzi nawe ntabwo anzi na nyirakuru wamuheraga yarumva yapfuye yapfuye ataraca ubwenge bamenye umuryango uko umeze dore ko dusigaye tujya bakeya muri make umwana wawe ntabwo azi niba afite se birumvikana ni ibintu tugukunda guhura nabyo hano ku kiganiro agasaro kaburaga abana bashaka kumenya ba se aho bari biranshimije cyane kumva umubyeyi uje gushaka umwana we ashaka kumenya amakuru y'umwana we aho yaba aherereye bamwe barabitinya bakanga ko ko bimenyekana kandi abana baba bikeneye kumenya ko bafite ababyeyi kumva rero umubyeyi ushaka umwana we akaba ku mugaragaro ayifuza kumenya amakuru ye ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha kumenya aho umukobwa wawe yabaherereye uretse izina rya mutuyimana nta rindi zina yagiraga mutuyimana gusa ryo yasanze ngo umukecuru yari yaramwise hanyuma se uyu nyina gisura nta mwene wabo usigaye muri ako gace ka za ngoma aho za kibungo ya kera ise ni umusaza nawe ushaje hari ikibungo nawe wamubwiye ama amakuru kubera ko nawe byamushoboye kugira ngo abe yakwambuka ajya ku tanzania bitewe n'ubushobozi bw'imbaraga nke z'amafaranga n'imyaka afite ariko akaba abana na mukase undi mugore afite ni wa kabiri ntabwo ari nyina w'abo bana nabo nta sano bafitanye ni umugore wundi yashatse arumva kugira ngo afate amafaranga ibihumbi nk'ijana bivanye mu rugo umutungo bajya gushaka umugore batandukanye n'umwuzukuru n'umukobwa we ntabwo byakunda kandi ubona ko ubushobozi bafite ari bukeya mu muryango
niba uyu mwana wawe akumva ndetse ndahamya yuko na nyina atari kure uhitemo uwo ubwira bombi bashobora kuba bakumvira rimwe ni iki wumva ushaka kumubwira aramutse akumva kugira ngo nawe avuge ati ndataje ngiye mu rwanda kureba data wambyaye urabona abantu bagiye barwana kenshi ku buryo butandukanye imiryango yatatanye imwe yapfaye irabura bivuye ngo umwana ndamutse mubonye byaba rumuhisha ko nta maraso yanjye nta maraso y'umuryango kandi twatakaje abantu benshi tukaba tugize umugisha ko twaba twongeye kubona izindi mbaraga zindi ziyongereye mu muryango birumvikana ni gahunda nziza ko waraje hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha uko dushoboye jovite gashira abakenda gushimiye cyane kuba waje hano ku ijwi ry'amerika kandi ngushimire ikikuranga gikomeye kuba uri umubyeyi ushaka kubona umwana wawe nkwifurije amahoro y'imana imana ibafashe kandi babe umugisha murakoze cyane
agasaro kaburaga
nabibabwiye ngitangira ko ntumikira abashaka abavandimwe babo muri iki kiganiro cy'uyu munsi marie jeanne mukarwigema bakundaga kwita amacibiri akaba mwene rwigema gaspari na uwaremwe yuriyana yaburanye n'umuvandimwe we janine mukantirenganya bageze ku gisenyi bahunga turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine uwo muvandimwe we bamuhimbaga tindiri yari afite hagati y'imyaka itandatu n'irindwi marie jeanne mukarwigema atuye mu cyahoze ari perefegitura ya kigali ngari komine gikomero site honduba yari amaze iminsi yifuza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nashakishaga umwana bitaga mukanire nganyarira n'ibindi uyu mwana ushakisha se mupfana iki ni mukuru wanjye ndende murumuna we dukurikirana none mwaburaniye he mwaburanye ryari twaburanye icyenda na kane turimo guhunga nyine tubanira muri gitarama hafi na ruhengeri aho hagati ubwo yari umwana w'imyaka hagati y'itandatu n'irindwi njye nari mfite nk'imyaka ine nicyo gihe twaburaniye ubwo guhera icyo gihe twe twaratashye we yakurikiye abantu ngo b'imbere yacu ubwo nyine turamubura aradusiga yahise aburira mu bantu nk'uko twamubuze abo bantu yagiye akurikiye hari abo muzi yakurikiye abo mwakomokaga hamwe yakurikiye bande reka ntabo kuko mama twe yari adufite turi abana bane kuko wacu yari yariyitiriye icyenda gatatu ubwo noneho twari utwana tune igihe yagendaga amfashe akaboko murumuna wanjye amuhetse uwo mukuru wanjye ari imbere na musaza wanjye ari imbere ubwo yari adufite turi babiri twebwe mu ntoki uwo mukuru wanjye ari imbere na musaza wanjye bari kumwe ubwo rero ntabwo tuzi ukuntu yaburiye mu bantu nta muntu bari kumwe wundi ubwo mwarimo mwambuka gitarama mujya muri gisenyi mwagarukiye he mwebwe naho twe twagarukiye ntabwo twaharenze bari mu ba nyuma bahunga twe twahise tugaruka abandi bari baragezeho kera niba ku mwebwe ntabwo mwigeze kumugera ku gisenyi ntabwo mwambutse ngo mugere muri zayire ntabwo twe twageze tugaruka we turamubura ubwo tubura irengero rye ni uko mwumvishe kino kiganiro abantu bashaka babo bakababona natwe turavuga tukabishakisha turebe ntabwo tuzi amakuru ye ntabwo turayamenya na n'ubu mu bantu bahungiye kuri goma mu nkambi zitandukanye bakahava bakagaruka mu rwanda nta n'umwe mwari muturanye waba warashoboye kubabwira ati umwana naramurabutswe yewe wabitubwiye uyu mukantirenganya janine ni iki kintu cyamurangaga hari imyotsi yose yari afite mu maso yari akana k'agakobwa gashingutse gate ku buryo umuntu waba yarakabonye ubu amaze gukura niba akiriho ku buryo yamwibuka ati uyu mwana barimo bavuga n'uyu gerageza kumubwira uko yari ameze yari umwana w'imibiri yombi usa nk'ufite uruhanga ashinguye ariko atari cyane ari hagati na hagati nyine nta kazina bamuhimba gashobora kuba yarakomeje kugendana cyangwa se yarakabwiye uwamutuye ati banyitaga kanaka bamwitaga tindiri niryo zina bamuhimbaga ayo yitwaga rero ni mukantirenganya janine nta handi wigeze ushakishiriza nshaka kuba nk'umuryango wa croix rouge aho ngaho i kigali hari ikigo cyitwaga sos aho handi wagiye uretse hano ku ijwi ry'amerika nyuma y'intambara mama yashakishije muri croix rouge ariko ntabwo yigeze amubona ntabwo yigeze amubona ntabwo nta yandi makuru twigeze tumenya kugeza gihe ibyo ari byo byose uyu mwana janine mukantirenganya niba akiriho niba hari umuntu wamuhunganye wamubonye bahunga bava ku gisenyi bagana izo za goma niba se yatanarenze ku gisenyi akaguma hafi aho ngaho hakaba hari umubyeyi w'umugiraneza amufasha akamurera nk'uwe akaba amufite uwo nguwo aramutse yumvise ikiganiro agasaro kaburaga nawe yatugeraho akatunyuraho kugira ngo tumuhuze na murumuna we umwifuza cyane witwa mukagwigema marijane marijane ndagushimye cyane kubera urwo rukundo ufitiye mukuru wawe kubera ubwizige wagize bwo gutegereza kugira ngo tukwakire hano ku ijwi ry'amerika nkwifurije amahoro y'imana ni ukuri nanjye ni
abandi bavandimwe bavukanaga na janine mu kantirenganya harimo haragirimana vedaste na akimana claudine
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
ngitangira iki kiganiro nababwiye ko mu mpamvu za mbere zituma abantu batandukana harimo intambara kuko niyo ituma abantu bava mu byabo bagakwira imishwaro bakarara rubunda bamwe bagapfa abandi bagakira icyo dukora hano mu kiganiro agasaro kaburaga ni ukubafasha tugashakira hamwe kugira ngo abana batoraguwe mu mirambo bakagira imana bagatorwa n'abanyabuntu niba hari uwabo ukiriho bamubone kugira ngo abana bahunganye n'abaturanyi ari bato cyane bamenye ko ababyeyi babo bamwe bakiriho kugira ngo abana kimwe n'abakuze basigaye mu mashyamba ya kongo bazi ko ari incike tubashakira imiryango aho iri hose muri aka kanya ndaho umwanya ntirandekura furaha yaburanye na nyirarume k'umuremyi yosiya wari warabatijwe selisitini ndetse na nyina wabo witwa uteti wabo siperansiya ntirandekura furaha atuye mu mujyi wa kigali akarere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka kagugu ariko akaba avuka mu burengerazuba akarere ka karongi umurenge wa mubuga akagari ka nyaruhanga umudugudu wa jurwe ndarangisha mama na marume bagiye bahunze muri mirongo icyenda na kane bahunze baturuka he bajya he bahungiye muri kongo niho bagiye hahoze ari zayire muri mirongo icyenda na kane bari batuye he bari batuye ku kibuye ubu ngubu habaye mu karere ka karongi muri gitesi muri ferire kagabiro none se icyo gihe bahunga wowe wari hehe ngewe icyo gihe nari ndi mwana w'uruhinja mama niwe wampaye amakuru mama niwe wampaye amakuru yabo ubwo rero kubera ko ngewe nari ndi hafi nari ndi i kigali ndavuga ngo numvise ibiganiro mukora numva ko mufasha abantu bagahura mukabahuza n'abo babuze ndavuga ngo reka mbiyamaze kuko mama yahoraga bimbwira cyane ngo nimufashe ndetse na mama wabo nawe aracyahari agahora afite agahinda kenshi ndavuga ngo reka mbikore wenda bazaboneka hanyuma se mu makuru mama wawe yaguhaye yakubwiye ko uyu nyoko wanyu ni tante wawe hari na nyokorome nubwo ni anko uko mubivuga aho ngaho mu kinyarwanda gishya amakuru yaguhaye kuri bo ni ayahe uretse kukubwira gusa ko bagiye bakajya mu cyahoze ari zayire yakubwiye inkambi barimo se hari uwavuye wababwiye aho yababonye amakuru yaguhaye nyirizina yuzuye ni ayahe hari umuntu wigeze aduha amakuru atahutse muri mirongo icyenda na gatandatu atubwira ko bari bari mu nkambi ya shayo ariko ngo bari kwerekeza shanje niho ni ayo makuru yaduhaye mbese ni ukuvuga ko kuva bava shanje nta yandi makuru mwamenye nta yandi makuru twongeye kumenya twakomeje kubaza abo tubajije bakatubwira ati ntabwo twababonye ni ayo makuru duheruka yonyine wambwiye ko kumuremyi yosiya yari atuye igitesi yari atuye igitesi ndetse no ku mubuga yaba hazi no ku mubuga yaba hazi kuko ariho bakundaga kujya ku isoko baturutse aho ngaho igitesi muri kagabiro mushiki we aracyariho ari aho ngaho mu rwanda mushiki we aracyariho n'abandi bakuru be barahari harimo seshema harimo na bagiribwira na murumuna ezekiyasi barahari ndetse n'abandi bashiki be barahari hari mama ariwe udesiyana hari nawe n'ifirida hari nawe deta bose barahari muri make ubura mu bakobwa ni uyu nguyu utete iwabo siperansiya wajyanye na musaza we niwe ubura kuko bari bagiye ari batatu ubwo rero uwa gatatu we waduhaye amakuru muri mirongo icyenda na gatandatu yatubwiye ko uwo nguwo wa gatatu we yapfuye yanamusinziriye abo babiri nibo tutazi amakuru yabo ibyo bikaba bivuga yuko bashobora no kuba bakiri bashobora kuba bakiriho rwose mudufashije bakaboneka rwose imana yabaha umugisha kuko mujya mufasha benshi rwose mukora imirimo myiza yo gutwara imana izajya ibahembera ubu se niba yosiya na siperansiya bakumva muri kano kanya ngabo ni nyukurume na nyuku wanyu nimba bakumva muri kano kanya wampaye amakuru menshi y'abavandimwe babo bari mu rwanda ibyo ni bimwe mu byabafasha kumva yuko bafite umuryango mu rwanda baka bagataha bavuga bati ntabwo turi nyakamwe nta kitugumishije mu mahanga none se niba bakumva ni iki ushaka kubabwira usigaranye umunota umwe wufate rwose ubabwira icyo kuri ku mutima ushaka kubabwira babaye banyumva nababwira ko umuryango wabo uhari nababwira ko dukeneye kumenya amakuru yabo rwose babaye bumva ijwi rya amerika bazarigana bakabasha kutumenyesha ko bahari kandi imana ibishatse twakongera tukanababona ko mama wabo arahari nubwo ari umukecuru ukuze ariko arahari papa wabo we yari yarigendeye ariko abavandimwe babo ndetse n'umuryango muri rusange barahari rwose turabakunda kandi turabakeneye ni ibyo ngibyo babaye batwumva batumenyesha aho baherereye urakoze cyane furaha ngushimire ubwo butwari wagize bwo gutwaza ijambo umubyeyi wawe ukaza kumufasha kubona musaza we na murumuna we ndabigushimiye no kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga n'ikiganiro cyanyu nkwifurije gukomeza gutegereza wizeye kandi ugira amahoro murakoze cyane k'umuremyi yosiya na utetiwabo siperansiya ni bene ngendahimana paul na kabagwira esiteri bakaba baravukiye mu cyahoze ari perefegitura ya kibuye komine gitesi segiteri kagabiro muri serire ya giteshi bavuye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane bahungira mu cyahoze cyitwa zayire
agasaro kaburaga
amatage n'amatindi niyo nsenga ezekiyeri bakunze kwita mc yatandukanye n'umukobwa witwa niyo mufasha ayisha bakoranaga mu kabari kazwi cyane kitwa zaga nayiti club kari iruhande rwa maison de jeune i kigali icyo gihe bombi babaga mu mujyi wa kigali ku kimisagara baherukanira i nyanza mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yaje kumwereka umwana umwana w'umuhungu witwa patrick niyo senga ezekiel yabuze umwana na nyina arabashaka ni niyo mufasha ayisha uturuka mu karere ka nyanza uramushakira ikizi kumenya amakuru ye n'umwana we uwo mwana we n'uwawe n'uwanjye witwa patrick kuko uburyo numva mbashaka ndabashaka kimwe ariko se mwatandukanye gute byagenze gute kugira ngo muburane bisa nkaho simukadi nakoreshaga yari iriho nimero ziwe inzu uburyo nayibuze kandi ntabwo nari narayifashe mu mutwe nkomeza kuyibura nyine nawe arakomeza kumpamagara arambura nkoresha indi nimero biba ngombwa ko iyo ngewe ntayimenya nanjye iyo ndi gukoresha atayimenya kubura na gutya ubura umwana ubura na nyina bose urababura ntabwo ntagize natembereye no mu by'inyanza gushakira ahantu hose twahuriye n'ahantu hose twaganiriye twasangiye n'umwana mbabaza amakuru yo bambwira ko batamuheruye twahuriye i nyanza muri gare ariko se nsobanurira neza kugira ngo mutandukane muze kurana ibyo bya nimero zanyu zabuze ntabwo ndimo byumva neza ni iki cyabaye kugira ngo muburane ni ukuvuga ngo kugira ngo ngewe nawe tuvugane ntihagire wongera kumenya amakuru y'undi telefone nakoreshaga nagize ibyago barayiba niyo yari iriho nimero ze nari mfite nahamagara kandi ntabwo nimero ye nari nyizi mu mutwe telefone rero baza kuyinyiba aho nguriye indi nshakisha nimero ze ndazibura kuko nari narataye irangamuntu nta bundi buryo nari mfite bwo gukora swapu aranshaka akajya nshaka akambura kuko nimero nayitaye simukadi nayibuzanye na telefone nanjye nkamushaka nkamubura kuko nari nzi mu mutwe uyu mwana uramushaka kugira ngo uramushakire iki ufite uburyo bwo kumutunga no kumukunda ikintu kiri gutuma mbashaka rero nyine urabona nagerageje kwihangana sinashaka sinajya gushaka abandi bagore n'iki biba ngombwa ko mvuga ati nzakomeza nshakishe aho nzamubonera niwe tuzubakana urugo hari n'ibintu bindimo cyane naba nongeye kubona umuryango wanjye ezekeri hari agace k'ubuzima bwawe ntarimo mbona sinzi nimba udashaka kubivuga birumvikana niba bigutera ipfunwe ubyihorere ariko hari igihe mwaburanye kubera ko wari mu rwanda ariko udahari kubera yuko wari mu nzu y'abagororwa reka ngusobanurire yego reka ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze mbasha kugusobanura aho ngaho ariko naho nabigusobanurira yego reka ngusobanure neza nta kibazo aho ngaho nibyo ni twankuriye mu mujyi wa kigali nakoraga mu kabari bita nayiti karabu cy'imisagara yego niho nokerezaga inyama yabaga uwo mukobwa twahuye ari umukobwa aba kwa mukecuru turakundana nyine turakundana ni ngombwa ko nyuma akajya ahandi n'undi akansura nanjye nkamusura ubwo rero yaje kunsura turakundana
yego biba birabaye tugira ibyago nza gufungirwa nyine mu nzu ntoya gereza gereza iri mu hantu naje kuvamo tugakunda kujya mu buzima busobanutse hari ikikubwira yuko yifuza kukubona wowe wowe ushobora kuba wifuza kumubona ariko we atifuza kongera kukubona ibyo byo nabyo ujya ubitekereza byashoboka kuko yakumva ko namutereranye ariko ntabwo ngiye namutereranye ikibazo ikibazo ni icyo kubura ni icyo kubura telefone sinamutereranye narashakishije muri karitsiye twahuriye ndamubura nabyo bishobora kuba byanamubabaza azi ko namutereranye ariko ntabwo namutereranye ni ukuri ku buryo ubu ngubu witeguye kumufasha kurera umwana mwabyaranye imana yanjye imana ishobora byose yo mu ijuru ibyumve namwe mubyumve umutima wanjye wonyine niwo sinzi ishimwe watanga ngaho rero niyo senga ezekeri ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro ukabura tuzagufasha uko dushoboye
agasaro kaburaga
mu kurangiza ikiganiro cy'uyu munsi ndakira aron mutangana arifuza kumenya irengero ababyeyi ba nyina umubyara witwaga mukagasana francoise witabye imana nyuma gato akivuka amakuru afite kugeza ubu ni uko se yari umusirikare naho nyina ariwe mukagasana francoise akaba yarakomokaga mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama muri komini ya mushubati ubu ni mu karere ka muhanga akaza kwitaba imana hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu na mirongo cyenda n'irindwi aroni mutangana ari mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka gicumbi umurenge wa miyove ndarangisha kumenya ababyeyi ba mukecuru ba mama wanjye ni ba nyogokuru ba mama ba nyogokuru banjye urashaka kumenya nyogokuru wawe na sogokuru nibwo nshaka kumenya mama wawe yakubwiye abo ari bo oya njye naravutse ndangije kuvuka idapfa nta papa wawe uzi papa wanjye ndamufite ariko ngo nawe ntabwo abazi kuko mama wanjye yiga ku ishuri i kigali ngo bari bihishe mu ntuza mu mazu y'i kigali bamenyana gutyo ariko mama we yambyaye bo aho adahari ari ku rugamba bari bihishe mu mazu y'i kigali ryari muri mirongo icyenda na kane
za mirongo icyenda na kane hanyuma uwo mwana w'umukobwa aterwa inda n'umuntu uza kumbwira uwo ari we mu butera bamwita butera teogene
butera teogene niwe papa wawe niwe papa wanjye yahuriye he na mama wawe mama wawe yari yihishe he muri mirongo icyenda na kane we yari yihishe ari i remera yari yihishe ngo ku murongo ari i remera bahoze ngo ku nzu ya nyakanyarengwe baba ariho bahurira uwo papa wawe muri mirongo icyenda na kane nawe yari yihishe yakoraga iki we yari umusirikare yari umusirikare w'izihe ngabo za rpf uwo mwana w'umukobwa amutera inda muri icyo gihe cy'intambara oya bo baba we ngo yaramufashe amujyana kwa mushiki wa papa basa nk'ababanyeho ariko papa wese akomeza mu kurwana ariko mama we yambyaye abaho ngaho kwa mushiki wa papa aho bita i kabuye bambyariye sehashika ariko no avuye bavuye kuntwara sehashika barangije mama wanjye arongera ararwara bamusubizayo noneho ageze sehashika aza gupfirayo ariko ababyeyi ba mama niho baje kumutwarira baje kumutwara batega ariko ubwe kaka wanjye ubyara papa we yari ariwe niwe watanze itangazo amenyesha ngo ababyeyi ba mukagasa na francoise mama wanjye uvuka mu karere ka muhanga igihe yari komine nyamabuye noneho ababyeyi be nibo baje kaka agiye gusubirayo kumureba asanga ababyeyi be baramutwaye basiga babwira uburuhukiro ngo abagira neza batwaye uwo mwana bazagaruke batumenyeshe aho ari tuze kumutwara noneho nyuma yaho yongeye acishaho itangazo baza kuntwara bansanga mu ikabuye ariko kaka wanjye we yanga ko aranyimana aravuga ati twese umwana ni uwacu muzaza muza kumusura guhera icyo gihe rero ntabwo bongeye kubabona kandi ngo na mukecuru ngo amazina kaka wanjye ubyara papa wanjye ngo amazina yabo yarayibagiwe baje gutwara umurambo wa mama wawe muri chk basize amazina yabo ayo mazina yabo yanditse mu gitabo cya chk umuntu uvanye umurambo muri morgue ya chk yandika amazina ye akavuga uwo ari we aho ngaho ayo mazina ya mbere niho ari ahandi hari amazina y'ababyeyi ba mama wawe ni ku itangazo ryatanzwe kuri radiyo rwanda radiyo rwanda ifite akamenyero keza ko kwandika amazina y'umuntu wese utanze itangazo ugiye mu gitabo cy'ibyahise kuri radiyo rwanda ugatanga itariki nyayo y'igihe mama wawe yitabye imana bareba muri icyo gihe muri icyo cyumweru ukarebamo neza ukabona ubu abantu bamenyeshwaga yuko umwana wabo witwa mukagasa na francoise yitabye imana iyo niyo nzira ya mbere nakugiraho inama wowe aroni mutangana ya kabiri niyo kwitabaza nk'uko abikoze agasaro kaburaga kugira ngo turebe aho ba sogokuru wawe na ba nyogokuru wawe baba baherereye mu karere ka muhanga hari andi makuru waba ufite y'ahantu baba bari uretse gusa kuvuga muri muhanga muhanga ni nini ni muhanga ngo muri komini ya mushobati aho ngaho ntabwo niko papa wanjye yambwiye ngo niko mama yamubwiye ariko se papa wawe we ari hehe ubu ngubu magingo aya papa wanjye atuye muri gatsibo aho bita ikiramurenzi iyo umubwiye gahunda ufite yo gushaka kumenya aho ukomoka ndashaka kuvuga ku ruhande rwa mama wawe abyakira ate we abyakira we arambwira ngo mama wanjye ntabwo bigeze babana igihe kinini mama wanjye ntabwo yigeze amubwira amateka menshi yihariye kuri we ntabwo wabyibuka cyokora ngo ibyo yibuka niko iwabo ngo ari iwabo ari muri komine ya mushobati mu karere ka muhanga gusa wowe yamusanze ngo yihishe mu mujyi wa kigali gusa n'ayo makuru muri make ambwira ntabirambuye ashaka yamusanze yihishe ahantu hanyuma amubyaraho umwana ntiyamumenya babana igihe gitoya yigeze akubwira uwo mwana w'umukobwa imyaka yari afite icyo gihe ntabwo yigeze abimbwira kuko umukecuru wanjye mama we mama wa papa ari we kaka wanjye we yavuye muri congo asanga mama wanjye ari aho ngaho i kigali bamenya nawe ntabwo bameranye igihe kinini basanze kaka wanjye we yasanze igihe cyo kumbyara cyegereje nawe ntabwo bamaranye igihe kinini cyane kuko iyo babana baza kumarana igihe kinini waba yaramubwiye n'imyaka kigiye yari afite ntabwo wigeze umenya niba yari umunyeshuri aho yigaga ikigo yigagamo
we yamubwiye ntabwo ntabwo njye nigeze amenya kuko yambwiye kuko amakuru mfite ubu ngubu yavuga ngo yigaga mu wa gatanu segonderi mu ishami ry'ubuganga mu ishami ry'ubuganga i kigali hanyuma ahunze ahungira i remera n'ubu ushobora kuba barigaga hafi aho ngaho i remera kuko niho ngo yasanze bihishe mu mazu yaho yo kwa kanyarengwe hafi aho ngaho ngo y'amazu ya kanyarengwe yaho yari ari hanyuma aracyari umusirikare papa wawe cyangwa umusirikare yabuvuyemo yakivuyemo ntabwo akiri umusirikare ufite imyaka makumyabiri n'itanu umaze kuba umusore uciye ubwenge wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye iryo shuri ry'ubuganga ryari hafi aho ngaho mama wawe yigagamo muri mirongo cyenda na kane ageze mu mwaka wa gatanu iryo shuri uramutse umenya aho iryo shuri ry'ubuganga ukajyayo ukabaza abana bigaga muri mirongo cyenda na kane muri iryo shuri ukareba mu gitabo cy'abanyeshuri bari bageze mu mwaka wa gatanu wasangamo izina rya mama wawe ukareba niba ibitabo by'iryo shuri bikiriho ukora ko hari aho ibitabo bimwe na bimwe byazimiye kubera intambara birumvikana ariko baramutse babifite bakubwira ababyeyi b'uwo mwana mukagasana francoise iyo niyo nzira ya kane nguhaye mu gihe tugishakisha kugira ngo turebe niba twabimenya mbere nawe twafatanya ukareba muri izo nzira nakubwiye niba bari mu cyahoze ari komine mushubati ni muri gitarama waba wese yaragize umwana witwa francoise mu kagasana wigaga i kigali muri mirongo cyenda na kane witabye imana muri za mirongo cyenda na gatandatu ku bitaro by'i kigali icyo gihe yaza hano ku gasaro kaburaga aroni mutangana ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza iki ni ikiganiro cyanyu agasaro kaburaga ugereye amahoro y'imana murakoze nanjye nitegereza imana ibyo ibaho umugisha mu kwitanga kwanyu uwiteka ajya abarinda kugira ngo mubashe ibyo azaho umugisha mbese nta kindi umuntu yabasabira nijoro kugira ngo uwiteka imana azabaho ijoro ni ukuri murakoze ni ukuri urakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro agasaro kaburaga tukirangirije ahangituye abana bose basigaye bonyine ariko bakagira amahirwe yo kwakirwa mu miryango yabareze ikabakuza ngituye kandi ababyeyi babiri batakiriho ansira mukakayiro na inosenti gasana bombi bari abarimu imusebeye muri komini nshiri biciwe hamwe n'abana babo barindwi ariko ndashaka agasaro kamwe karokotse muri uwo muryango umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane wigaga ikibeho uri mu mwaka wa mbere umuryango wawe ntiwazimye uragushaka ikiganiro gitaha nzakiguharira izina ryawe nzarivuga icyo gihe mwese mwese mukomeze mumfashe dufate mu mugongo ababuze ababo tubinyujije mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika mwari kumwe na venuste nshimiyimana